Yagize ati muraho ati mbese abatanga iminani ubundi bari bazi ayo mategeko umunani nubwo wenda wafasha umwana kugira icyo aheraho ntabwo waba intandaro yo gutera imbere kwa muntu none se nta mfubyi tuzi twese zagize icyo zigezaho zitarigeze n'iyo ngarigari yakomeje ubutumwa bwe agira ati icyo uzaba muragendana gusa nanone ntidukwiriye gutatira umuco ngo tureke gutanga umunani kuko amategeko atabidutota yego umuco utera imbere kandi umunani si ngombwa amasambu n'ibindi byawuba nshimiye mwese twabanye ngewe na christela uwikeza naho ubutaha
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
turagana ku musozo w'ikiganiro cya none gusa mbere yo gushyiraho akadomo reka tubibutse ko twaganiriye ku guhitamo ahazaza h'umwana mu muryango aha twibazaga tuti ese kuba umubyeyi w'umwana birahagije kugira ngo muhitiremo ahazaza ese birakwiye ko umwana akurikiza ibyo ababyeyi bifuza ko azaba aha twibazaga tuti hagati y'umwana n'umubyeyi ese ninde wakagombye guhitamo ahazaza h'umwana nimudusangize ibitekerezo byanyu kuri nimero ya telefone ikurikira zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
reka dushimire cyane mwese twabanye mu kiganiro cya none by'umwihariko abari kugenda badusangiza ibitekerezo byabo nari mizero kirisipe muri studio mu gihe roger nigena yari ahagarariye iki kiganiro caho
amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo twigireho twubaka h'ejo hatubereye turabashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda batugejeho icyo kiganiro ejo umwanya ukurikira ni uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri iyi saha
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi rero turagiharira mugenzi wacu eroge wirikaneza ari i bujumbura mu burundi ni mu kanya gato
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
turabaramukije bakunzi b'ijwi rya amerika tunabivuriza n'ikaze mu kiganiro dusangira ijambo cyo kuri uyu w'imana igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ku munsi wa gatatu w'iyindwi turiko turarangiza hari ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo tariki niyo yatanguriye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imyiyerekano yabereye mu gisagara ca bujumbura hanini no muri amwe mu makomine y'intara za bujumbura bururi na mwaro yari igamije kwiyamiriza ukwitoza ubugira gatatu kwa petero nkunziza mu kibanza c'umukuru w'igihugu nkurunziza yari umukandida wa cndfdd yabaye ubwa mbere perezida w'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ico gihe yatowe n'abashingamateka nk'uko vyari bitegekanijwe n'amasezerano ya arusha y'uko umukuru w'igihugu wa mbere w'inyuma y'ikiringo c'imfatakibanza ategereza gutorwa muri bene ubwo buryo muri iyo myaka icumi yose umugambwe cndfdd washize imbere kubaka igihugu ugwiza abayoboke bawo hirya no hino mu ntara mbere abatari bake bishimira imigambi mishasha nko kwigisha abana ku buntu mu mashuri y'intango ukwibaruka ku buntu ku bakenyezi hamwe no kuvuza abana bari munsi y'imyaka itanu ku buntu ubumwe bwaranze uwo mugambwe ukiri umugwi ugwanira mu ishamba ukimara no gufata ubutegetsi ntibwakomeje umwe mu bari mu ndongozi z'uwo mugambwe Hussein Rajabu yageze aho ntiyavuga rumwe n'abayobozi barimo perezida Nkurunziza yaje gufungwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi yahunze ibohero rya mpimba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza ubu uko yahunze n'uwamuhungishije bikomeje kuba amayobera umwumvikano muke mu mugambwe CNDD-FDD wakomeje kumvikana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ico gihe abandi bari mu ndongozi zo hejuru nk'umukuru w'inama nshingamateka icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD ubwawo uwatwara ihuriro ry'abakenyezi bo muri CNDD-FDD abo bita abakenyerarugamba n'abandi batari bake harimo umuvugizi wa perezida Nkurunziza ubwiwe bari bifuje ko perezida Nkurunziza tokwitoza vyabaviriyemo guhunga igihugu kuko iyo ngingo batayumvikanyeko n'abandi bayobozi bo bifuza ko perezida nkunziza yitoreza ikindi kiringo ivyo vyakurikiwe n'imyiyerekano kugerageza guhirika ubutegetsi iyicwa rya bamwe mu banyepolitike ndetse n'abasirikare bakomakomeye muri abo harimo general adolphe nshimirimana yahoze atwara iperereza general atanaze kararuza yahoze ari umujanama mukuru ajejwe ibibazo vy'umutekano mu biro vy'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu afsa mos yamushingamateka w'uburundi muri ease na zed feruz yatwara umugambwe ipd zigamibanga indyane za politike zatumye kandi abarundi batari bake bahunga igihugu ubishirahamwe ICR ribaharura mu bihumbi amajana ane ariko leta ivuga ko ivyo bitigira ari ndenzarugero bamwe ubu n'impunzi muri tanzania mu rwanda muri uganda ndetse na repubulika iharanira demokarasi ya kongo uko biri kose ukutumvikana ku bibazo vya politike vyatumye umugambwe CNDD-FDD utakaza bamwe mu bayobozi babo bari bakomakomeye mbega none ubumwe wahoranye buzogaruka bigenze bite muri kino gihe uko biri kose umugambwe CNDD-FDD ntiwicaye hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu gisagara ca bujumbura hariko hubakwa ibimenyetso monima mu gifaransa bimwe muri ivyo bimenyetso biragaragara rwose kuko usanga bifise imetero zibiri ibindi navyo biboneka buhoro buhoro kuko ari amabuye mbega none bwo bari ubundi buryo bushasha bwo kugaragaza ubwiyunge mu kiganiro dusangira ijambo co kuri uyu munsi turagaruka kuri iki kibazo c'ibimenyetso bamwe bita ivyibutso vy'umugambwe CNDD-FDD mbega ku banyagihugu ivyo vyibutso bivuze iki ku bandi banyepolitike ho bimeze gute
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
twabajije Nancy Nete Mutoni ajejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD insiguro n'icatumye umugambi uri ku butegetsi wubaka ivyo vyibutso ibimenyetso by'umugambwe CNDD-FDD eh, byubakwa eh, n'abanywanyi eh, ku rwego eh, rw'inama shingiro ku rwego rw'agacimbiri ni ukuvuga inzego z'umugambwe ku rwego eh, rwo hasi cyane eh, bi- bisigura ko eh, aho abanywanyi bashobora guhurira icyo gihe rero eh, nk'uko mubona rero ubu muri ino minsi hasigaye hari ibimenyetso byinshi ni uko intumbero eh, yatanzwe intumbero abagumyabanga bumvikanye ko mu mu- mu ikoraniro riheruka ryabaye muri myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni uko inguvu nyinshi tuzishyira cyane eh, muri izo nzego eh, zo hasi cyane aho rero bikaca byumvikana ko ni abanywanyi ku nzu cumi baba bagiye hamwe bakavuga bati natwe twiyubakire aho tuzohora duhurira natwe twiyubakire ikintu eh, cerekana yuko umugambi sendedefite dufise abanywanyi ngaha kandi bawiyumvamo kandi bakomeye kandi babikunda aho rero eh, mubonye rero muti mbega ni kubera iki hubakwa ibimenyetso hatubakwa ingoro z'umugambi nka kurya byari bisanzwe bikunze kuboneka ngaha mu gisagara ca bujumbura kubera ubukene bw'amatongo hari amatongo mato mato ku buryo eh, bitokunda yuko ku nzu cumi ku nzu cumi byokunda ko bubaka boronka aho bubaka inamashingiro mugabo ntibisigura yuko iyo hagize nk'ikibanza kiboneka eh, badashobora kubaka inama shingiro nka twebwe muri muri karitsiye ya kigobe turi ko turiyubakira inama shingiro twashimye rero kubaka inama shingiro kuba twaronse ikibanza Eh, ibimenyetso by'umugambi rero bija aho hose hari abagumyabanga babishatse babyumvisemo kandi bikurikije amategeko hanyuma rero baga- bagashira hamwe inguvu kugira berekane umugambwe eh, berekane inguvu z'umugambwe ngaho hantu berekane ko bafise nabo aho bashobora guhurira baga- baga- baga- ba- bagakorana ba- bagatanga bagahanahana ibyumviro ku bijanye n'umugambwe wabo kuri ibyo bimenyetso haya majambo usanga yanditswe ko hamwe ugasanga banditse bati ntituzigira twibagiye itariki ya cumi na gatatu haba gushaka gutembagaza ubutegetsi abandi bati cyaratuvunye ntituzokirekura hakaba abantu bibaza bati mbega umugambi sente david dushaka kuzana intwaro eh, novuga nti eh, ihoraho abandi nabo bakagira bati ibi byerekana ko hari abantu bataravavanura n'akahise kabi k'igihugu canke badafise umutima wo guharira abandi i- aya majambo yandikwa mamwe yumvikanye ko cyane
umugambwe sendede fdd icambere coco ni uko ari umugambwe uharanira demokarasi uharanira demokarasi ni ukuvuga ko twemera ko eh, n'abandi ibyumviro by'abandi byumvikana muvuze muti rero twoba dushaka gusubira inyuma canke harimo amajambo yoba ataremesha bamwe canke bariya canke imbere amajambo yoba adahuye cyane ni muti umugambi sendede fdd uba ubizi umugambi sendede fdd uba ubizi Eh, hanyuma nk'uko nabivuze dushigikiye eh, ukwishira no kwizana kw'abenegihugu abenegihugu rero iyo bari hamwe bakiyumvira bati iri jambo hari ikintu cadukoze ko rirya tariki rya cumi na gatatu ntawe bahora mugabo iyo hagiyemwo eh, kurenza urugero niho duca du- twitura tu- duhamagara inzego zitwara umugambwe muri ico- muri muri ako karere kugira ngo zirabe neza i- ibiri ko birandikwako Eh, kugira ngo ntihagire uhava arengera ivyo umugambwe SNDD-FDD wemera ivyo umugambwe SNDD-FDD ushira imbere ni ukuvuga ko iyo mubonye agahaze muri bujya butumwa butangwa kuri bijya bimenyetso muheza mukabikosora hari ibiba bimaze kuba ego birakosogwa kandi bibandanya bikosogwa Ah, kandi ikindi naco ni uko ah, si n'ivyo gusa bijanye ni- n'insiguro urashobora no gusanga ari n'amajambo yanditse mu kirundi nabi Eh, ugasanga mu kirundi ntibashoboye kubihinyanyura neza ngo bavyandike neza babipange neza naho nyene turahanura tugahamagara uwo muntu haraba atiraba nyabuna nyabuna hariya anye biriko bigenda gutya ukosore ubagarukane ku ubashire babishire neza habona kugira ngo icyumviro cabo gisohoke neza gisobanutse kubera hari aho umuntu ashobora gutanga icyumviro ne- ciwe ntagisohore neza ugasanga benshi baciye bagitahura uko utariko ni rero muri iyo ntumbero iyo tubonye ibi inyandiko zidahuye n'iby'umugambwe sinde david dushira imbere iyo nawe n'ubutungane demokarasi n'iterambere aho rero duca tuhamagara tuti muraraba neza yuko eh, mwosubiza ku murongo neza ibyo nuko murandika kuri ibyo bimenyetso haraboneka ko inkona aricyo kimenyetso cy'umugambi sndfdd hakaboneka ko amabara y'umugambi sndfdd umuntu ashobora kwiyumvira ati muba muri ko muriyamamaza guhishwa imbere y'uko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushika oya oya nta nti- nta myamamaza iratangura nta myamamaza iratangura ni ni nka kujya byari bisanzwe bihari eh, usanga n'amadarapo amanitse mm. ugasanga abantu barahuriye ahantu bariko baraganira iby'umugambwe ibyo nabyo murazi ko amategeko y'igihugu avyemera nta kwiyamamaza rero birimwo muri muri bijya bimenyetso by'umugambwe byubakwa ni akaryo ni akanya ni ahantu aba- abagumyabanga bahurira kugira ngo baganire iby'umugambwe wabo Na- na- ni n'akaryo ko kwerekana yuko umugambwe wacu umugambwe wabo ufise eh, ufise ishingiro muri iri- muri ico- muri ako karere umuntu ashobora kwiyumvira ati ko byayivuga mu kirundi ati abakiramukiwe nibo bakiramutswa sndd fdd ko ari iramutswa igihugu ibikishingagira ibimenyetso kugira ngo n'utayiyumvamwo aheba yirote ayibona umwanya wose ntimwumva ko bisa no kuvogera abandi bantu batari mu mugambwe wanyu burya kwi- kuja mu mugambwe canke gufata ingingo y'uku- y'ukuja muri politiki sinibaza yuko ikimenyetso umuntu abonye kwibarabara canke ifoto rishobora kumuhindura kubera kuja muri politiki haja muri politiki abantu bakwije imyaka abantu bafise ukwiyumvira abantu baba babona imigambi n'imigabo ko ibashika ku nyota nta muntu rero yohava hahamuka ngo hariko harubakwa ikimenyetso hariya na hariya ngo dushaka yuko aca yinjira mu mugambwe wacu mugabo niyu- niyabibona akabona biramuhimbaye turamuha ikaze hama tukamucisha mu ishuri ry'akarangamutima akaja mu rundi ruho- mu ruhongore rw'abandi bagumyabanga nkawe wahoba akarorero ubona uwundi mugambwe woza ukubaka ku metero nka zitanu iruhande ya kijya kimenyetso nawe ugashyiraho ikimenyetso cyawe mwowihanganira koko gushika iyi saha turiko turavugana ko ntawe urubaka ngo bamwankire kubera nk'uko mubizi umugambi sende dfdd si utanga izo mpusha Eh, hariho inzego zibijejwe mu gihe rero atawe urubaka ngo bamwankire sinibaza ko hari ikindi kintu kirekire twovuga kuri ico kubera ntawe urabigerageza ngo abone biranse mugabo urumva kurya nabivuze umu- mu- mu- imigambwe ntifise abanywanyi bangana ushobora gusanga muri ako karere aba- abanywanyi uwo mugambwe atabanywanyi uhafise oya ntitu- nti- ntiturota na gato tubasubiza ku ntwaro y'umugambwe umwe kubera umugambwe sende dfdd ushyira imbere demokarasi intwaro rusange ibi by'intwaro eh, y'umugambwe umwe twarabisezereye burundu ntabyo tuzosubiramo Eh, mugabo ingufu z'umugambwe ndabisubiramwo z'imigambwe ntizingana urumva rero nti- ntimwitege kubona ikimenyetso cy'umugambwe ahantu uwo mugambwe utagira abanywanyi kubera abanywanyi nibo biyubakira mu nguvu zabo no mu bushake bwabo ikimenyetso niyo ushobora gusanga aho hantu hari abanywanyi ugasanga nta kimenyetso barubaka kubera ikintu baba baritunganya Urashobora no kwiyu- turashobora no kubona yuko ba- turashobora kwiyumvira ko bashobora kuba bakiri ko baritunganya nabo abo mu yindi migambwe mugabo urumva si twe tubavugira N- si ingufu z'umugambwe ni ingufu z'abanywanyi kubera twebwe abanywanyi bacu bafite ikibanza kinini cyane Eh, nk'uko rero twa- twabishyize imbere muri muri iryo koraniro riheruka ingufu nini eh, n'ishingiro y'umugambwe iri mu nama shingiro nta muntu rero atagira eh, umuzi kubera inama shingiro ni nk'umuzi umugambwe u- u- u- ukurirako umuntu rero iyo atagira umuzi murumva yuko bitokunda yuko eh, ibindi byose bibandanya inama shingiro rero twebwe ni ikintu gikomeye cyane kandi iyo tubonye rero ibyo bimenyetso biriko bira- biriko birubakwa aha na hariya mu mice itandukanye twe biraduhimbara kubera bitwereka yuko babishizemo ishaka kandi batahuye yuko ingufu z'umugambwe ziri mu nama shingiro ariko rero abere gashatsi atwara umugambwe w'abadasigana iprona usanzwe uturukamo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu asanga kubaka bene ivyo bimenyetso canke ivyibutso mu bibanza vy'inyungu rusangi nk'amabarabara n'ibindi bitabereye na gato gashatsi mbere asanga gashobora kuba akajagari hamwe iyindi migambwe nayo yotangura kubaka nk'uko agasaba ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu busanzwe bujejwe kuraba ibikorwa by'imigambwe kubirabira hafi ego natwe tumaze iminsi tubibona turabona ko muri ino minsi eh, mu bibanza navuga by'inyungu rusange ibibanza bya leta hafi y'amabarabara hafi y'amahuriro y'amabarabara usanga hariho ibimenyetso twavuga cyane cyane amabuye amabuye usanga ariko ibimenyetso by'umugambwe uri ku butegetsi twebwe mu mugambwe w'abadasigana itona tubona ko iyo ngendo umugambwe snddfdd uri kuragira ni kumenya ko umugambwe snddfdd si wo mugambwe uri mu burundi wonyine aha twotera akamo abarongoye intwaro no ministere de l'interieur kuko niyo ijejwe ingene ibikorwa by'imigambwe bigenda kuko sinzi ko iyindi migambwe nayo ejo yokwaduka ikagenda yajya iruhande cyangwa ikarabira mu kindi kibanza cya leta igashyiramo ikimenyetso cyawo eh, ari ingoro cyangwa ibuye nabo bagacapa ibiranga iyo migambwe je nibaza ko kuhava kaca kamera nk'akajagari rero duteye akamo abarongoye intwaro duteye akamo ndetse n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi barabe kumbure ibimenyetso bene ibyo uko jewe ndabyumva ko ndabizi byategerezwa kuja mu bibanza by'imigambwe imigambwe ifise aho ikorera hajya bagira ingoro uba wahasabye hajya ushira ingoro ni ukuvuga ko kiba ari ikibanza cy'iwawe wahetse ukahashira ico kimenyetso mugabo nti imigambwe iri mu burundi irarenga mirongo itatu n'iyindi mirongo ine yokwaduka umugambwe umwe umwe wese ukagenda mu bibanza vya- vy'igihugu vya leta vya zone vya komine ikagenda ishiramwo ibimenyetso ngira ngo vyoca bicika ico nokwita akajagari aho rero nibaza ko ababijejwe bobiraba kugira ngo ejo ivyo bintu bihagarare ntibibandanye ariko umugambwe senti devide ugira uti twe twabigize buriya twerekane cyane cyane ngo abanywanyi nk'inzu cumi zikaja hamwe abanywanyi ati twe twabigize kubera eh, twerekane ko dufise imizi bati n'indi migambwe ntituyibujije kubikora ati kandi si ukuvogera eh, ibibanza by'inyungu rusange ati ko tubisaba abajejwe intwaro umva badafise ukuri Eh, nimba abajeje intwaro aribo bahabashikirije nk'umugambwe semidedefitede kugira bashiremo ibyo bibanza onya natwe rero mu mugambwe abadasigana iprona ndetse ngira ngo no mu yindi migambwe tuzoraba natwe mbo- twe uko twavyumva twari twiyumvira yuko abo bajeje intwaro bo kubahirije ibibanza vya leta kuko umugambwe wacu nawo uriho mu gihugu eh, uriho ku mitumba uriho mu makomine n'intara ejo natwe reka tuzo tugende dusabe abo bajeje intwaro turabe ko bazotwemerera Eh, ibyo bashikirije rero tukabona mu mugambwe w'abadasigana iprona natwe tugiye gushira ibimenyetso bituranga ahandi dusabye bakatwemerera tuzaheza twumve ko ibyo bashikirije ari ukuri mugabo twebwe nibaza ko eh, nivyo ni visibilite kwe- kwerekana ko washize ibimenyetso ni vyiza ariko je nibaza ko eh, vyiza uko je navyumva kuko imigambwe irenga mirongo ine umwe umwe wese wogenda urashiraho ibimenyetso mwarigeze kumva mu minsi yaheze n'ikibazo c'amadarapo conyene carahatse gutera ingorane mu banywanyi ingorane mu gihugu ubu rero nk'umuganga iporona nawe wacu ufata ugacapa ikindi kintu ari ibuye canke ukagira ak- ikindi kibutso akamenyetso ushira iruhande hajya canke mu kindi kibanza hama FNL hama iyindi ukaba usanga igihugu cyose cyuzuye ibimenyetso naho twebwe twavuga tuti eh, abasendide defudede ku bwabo nimba barasabye abajejwe intwaro bakabibashikiriza mugabo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati abarongoye amakomine abarongoye imitumba abarongoye amazone Eh, nimba bavuga bati tugira duhe imi- imigambwe tugira tuyihereza aho zirashira ibimenyetso byayo niherere imigambwe yose kandi murakoze neza kutubwira ko babivuze gutyo kuko natwe muganga w'abadasigana iprona vuba bwango tugiye gusaba kugira ngo natwe dutangure gushyiraho ibimenyetso by'abanyo- kugira abanywanyi bacu nabo aho kuri iyo mitumba ba senedede bashyiraho na twebwe bariyo kugira nabo bibone ko baserukiwe hari ibibaranga muri icyo gihe rero abajeje intwaro nibo bakwiye kumenya ingene bazogeza bagatunganya ibyo bibanza mu ntumbero y'uko imigambwe itazoheza ngo igire icyo ihagwanira mushinga ntaye gashatsi ndabumvise nabo ubwa mutima tuzoja gusaba mwebwe ku ki- ku bwanyu ntimwari mushaka ko ibimenyetso vyokwiragizwa kuko muriko muravuga musa nuko mubona ko vyoteye akajagari ahantu hari inyungu rusange imbere hari n'inzira hashobora kuzibirwa ego twebwe uko twavyumva nico nayo ndakivuze kuko mumbwiye ko abari mu mugambwe sende defitede bavuga yuko babihawe n'abajejwe intwaro ariko twebwe twari twabitanguye neza turabivuga tuti ibimenyetso bene bijya ko basaba aho bashira ingoro y'umugambwe twebwe tuvuga ko ari ibintu bisanzwe kuko najya amabuye tumaze iminsi tubona boshobora kuyashira n'imbere canke iruhande y'aho haba hari ingoro y'umugambwe mugabo ko ubona umutumba kanaka canke amabarabara mu mahuriro y'amabarabara agize karte kanaka uhasanga ibimenyetso vy'umugambwe sendedefitede amabuye arenga cumi urumva ko bahahawe n'abajejwe intwaro cye twumva ko amakosa si sendedefitede amakosa twayashira kuri abo baba bahatanze turaheza tukaraba n'amategeko tukaraba ko ibyo bintu birekuwe twebwe ibyo twari tuzi twari tuzi ko ibimenyetso bene ibyo byoshigwa aho umugambwe uba ufise peremananse yaba peremananse yo muri karotiye yaba iyo ku mutumba yaba iyo muri komine ibimenyetso bikajaho mugabo igihugu cyose kigiye kirakwiragira ibimenyetso by'imigambwe eh, urumva ko jen uko ndavyumva numva umengo abajeje intwaro bafata ico kibazo mu minwe numva umengo ntivyosa neza kuko imigambwe irenga mirongo ine yo- nayo yoza n'ibimenyetso igacigendera kwiragiza aho ibarabara rihurira n'irindi canke ku ruhande rw'ibarabara ngira ngo igihugu coca cuzura ibimenyetso vy'imigambwe murumva ko hoba ari n'ukujuragiza abanyagihugu harabibaza yuko mbere yoba ari nk'ukugira imyiyamamazo rwihishwa imbere yo ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushika kuko ivyo bi- ivyo bimenyetso vyerekana umugambwe mubivuga kwiki twebwe nibaza ko ko vyoba ari akaryo canke ubwenge bwo kugira imi- imyiyamamazo ni- mu- mu bundi bwenge twibaza ko ba sivyo si si vyo kuko imyiyamamazo irafise igikorwa ariko kandi navyo nyene ntawobishira kure kuko uravye aho ihonyoye aho uciye ubona ivyo bimenyetso vy'umugambwe umwe uri ku butegetsi birafise icyo bisigura kandi mugabo kuri senede dafite je mvuga ko ni uburenganzira bwabo kuko ni n'ubwenge kuko mu burundi hari imigambwe myinshi kugira ubandanye ufise ubutegetsi umenye ingene ukora mugabo je waho mvuga ni l'administration itanga ivyo bibanza ikabiha umugambwe umwe kumbure twe je sinanzi ko birekuwe ejo natwe tuzosaba tubonye baduhaye tuzabona ko ari ibintu vyumvikana niba twangira nawe nyene tuzoheza tubibamenyeshe eka n'umukuru w'umugambwe parena niko abibona zeno nimubona avuga ko niyo yobaye imyiyamamazo canke kugaragaza inguvu bitokorwa gutyo Eh, hariho amajambo ahora ahushanije ni n'ingendo ya demokarasi nk'uko bobo bavuga ko bayiharaniye iyo uvuze ko wagironse kikugoye utazokivako ni ukuvuga ko eh, gukabukanya ubutegetsi utavyemera kandi muri demokarasi iki- ingingo ngenderwako ijambo ngenderwako muri demokarasi ni ukugira ngo abantu bakuranwe ku butegetsi bahi- bahiganwa guteza imbere badahiganwa ibyo baronka urumva ari ukutarekura no kuvuga uba wifashe mu nzira y'ivyo uronka niba wifashe mu nzira y'ivyo utanga ariko amatora mundi witanga kugira ngo usumvye uwahahora mu ku- mu- mu kutunganiriza neza igihugu mu bintu mu mu- mu mibano n'ibindi rero aho oye bica bitubwira yuko demokarasi barayiririmba ntibayemera Eh, ni akajagari kuko hamwe umuntu- umuntu yomenya ko ari akajagari hamwe umwe wese agize ivyo ashaka ivyibutso vyiwe niyo yobona ko ari akajagari mugabo ko babigira bonyene bo baca babona ko atari akajagari ni kuyihenda ni ukuvuga ko ah, eh, leta eh, yategerezwa gutunganya ivy'ivyo bimenyetso n'umunyagihugu arengana akamenya iki kimenyetso kivuga iki ni- kirateye ubwoba ntigiteye ubwoba kuko leta imuhumurije ariko urabona ubu ni umugambwe ubutegetsi ntihagira icyo bubivuga ko ntabuzi ko na- babisangiye mugabo mu bisanzwe tubama tuvyibutsa umugambwe utanga ubutegetsi ubutegetsi buteza kwitandukanya n'imigambwe kugira ngo bwerekane ko bwuzuriza bose n'ahandi bi- bagumye ari mu- ubutegetsi bukaguma ari umugambwe mu mutwe mu mutwe bica bivyara ako kajagari n'umugambwe umwe wiganza naho uba umugambwe umwe wiganza mu gihugu birashika twarayibonye ngaha aye yari yiganje mugabo nta bimenyetso nk'ivyo vyari bihari ivyo ni bishasha bitandukanye n'ivyo twahora tubona kera Eh, ko bafise inguvu ni inguvu izihe z'ukwerekana ibise- bisebuse sinzi ingene nokivuga mu kirundi nu- canke no kwerekana ko mu gihugu bakomeye ba- abanyagihugu bakomeye ba- barya ba- batunganiwe mu- mu mu vyabo mbega boba basendede fdd bagatunga bagatunganirwa irindi y'imigambo yobabara id- ahubwo iki- ica imererwa neza I- uvuze ko bakomeye eh, twe biradutangaza Ba- bokomera gusumba atari ivyi- atari ivy'inguvu vyoduhimbara rwose yego kwiyamamaza vyari vyiza kwiyamamaza mugabo uko biyamamaza turavye kuva i- eh, mu bihumbi bibiri na gatanu bama biyamamaje iminsi yose ku wa gatandatu muri ba- bagenda ahan- ahana hirya bituma n'ubu bukene bushobora kuva muri ivyo ayo mafaranga akoreshwa muri ivyo bintu yotunganiriza igihugu uh, mu bitari bike ariko asesegurwa mu minsi mikuru ya minsi yose womenga eh, n'igihe twari ku mugambi umwe kuri iyi prona iminsi yose twama turiko turugurura ingoro z'umugambwe kuri ndi turavyibuka igihe cyo kuri micombero raba ubutunzi bw'igihe bu- twirirwa twugurura ingoro z'imigambwe n'ubutunzi bw'igihe tutirirwa turazugurura iminsi yose budasa twashimye kurondera inyishu mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu twegera Terence Ntayiraja umwunganizi w'umushikiranganji akaba n'umuvugizi wabwo murakoze cyane nta sinzi ko ari mabasha byo ndabona mugabe icyo nakubwira ni uko turavye mu mategeko umugambi wose urafise bita amategeko ntunganyamugambwe bita resitati muri ayo mategeko uravye ama- ayagenga umugabo cndfdd urafise ukuntu utunganijwe kuva hejuru gushika hasi kuco bita inama shingiro usanga igereranywa n'inzu cumi ni no kuri aya majwi y'umwunganirizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu dusozereye ikiganiro dusangira ijambo co kuri uyu w'imana naho ubutaha mwagishikirijwe na eroge buri kaneza i bujumbura turagushimiye cyane eroge wirikaneza ku kiganiro utugejejeho turabatumiye mu kiganiro dusangira ijambo hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza